And people wonder shall never end o yeah o oh. dis one eh no be small tin o yeah wonder dey say never end we hear say our kabiyesi the Ooni of Ife say we hear say dey say na so im come cry come out from sleep o oh. say kabiyesi dream see the mama hmm una know say kabiyesi mama You e know they are alive You e don't get roip so now im dey say kabiyesi dream see am o na im kabiyesi come suffer They say the that man when they e follow that man when they do chekecheke wey when they knock something they follow and so that man when they always they follow kabiyesi if kabiyesi they travel anywhere wey kabiyesi they go they say now so that one hmm. na so kabiyesi thou as the way when kabiyesi take shout na from sleep na so that one quick quick run go there dey ask say kabiyesi na wetin dey happen kabiyesi come tell am say na im mama im see make una hear wetin im talk o before una go go make una subscribe o to my channel alejo my people. dem say dat lady dat man wey dey knack shekesheke follow kabiyesi i don't forget the way wey dem take dey call am e dream na him kabiyesi tell am say e dream see him mama o hmm. say mama tell am warn am for the dream o say make she him dey very careful o from the oloris dem o say make dem no come bring am down hmm. They say kabiyesi dat man sef come shock talize. lies o say the thing sef come shock kabiyesi na kábíyèsí dem say kábíyèsí come stay one place so quick quick na so kábíyèsí call um, prophetess um, that uh, uh, Esther Ajayi come call am tell am say see wetin dey happen hmm. no be small thing my correct pipo dem say kábíyèsí mama e talk say if you no wan make you dey dis palace say make e better do waiting. e papa don dey sick for im hand according to the gist when we dey hear alejo say im papa say make kabiyesi make sure say queen naomi return back fast fast make e return back fast fast say na that one im mama come still tell am so say your papa get wetin He dey tell you and that way oba dey tell you you get to do am fast fast say if not say every wahala dey come my correct people, dem say only of ife papa tell e don already tell caviecy say e don see the future say make e bring queen army come back and tadenikawo say the future wey e see na here i hear am o ehem so anything when me i hear uh, i'll come touch light am if i like the gist you understand so that people could still hear So the future of our queen naomi say na palace e oh. you understand make and tadenikawo oh, say make uh, eh, kabiyesi do fast to bring them come back e say na the last request when they dey give request for kabiyesi na be that god no go let them die young in jesus name nobody go die young we all no go die young in the name of jesus christ we pray amen kabezi will not die young queen ami will not die young tadenikawo will not die young we the washer we the bloggers will not die young in jesus name my correct people, they say so as soon as ife papa come tell and say make for phone No, you know see dem no dey see say make he try to bring queen army come back say kabiyesi cut am say e don hear but say since that time a lot of distraction they happen for palace a lot of forces they come up for palace Now make him it is dey difficult now for kabiyesi to do wetin e supposed to do my correct people, dem say all dis oloris eh Say that they do different juju when I tell they distract Queen Naomi from coming back to the palace. Say somebody now the this thing um say somebody they don uh, eh, the soothsayer they don't talk am say forces all these oloris they don't they do different kind of juju so anytime when they think say Queen Naomi they come back say na dem dey do juju make queen naomi no return back make queen naomi even hate di palace make e no come back me sef i know na i know say di juju wey dem dey do imagine di time when queen naomi wan come back ha no be small thing though, my people. no be everything dem dey talk for social media i withdraw my my my dat particular talk. make i dey give una gist dey go my correct people, dem say all dis olori don tok say over their dead body when they will take see queen naomi for palace and right now as we all dey see am so oni of ife late mother dem say e don appear to am for dream so make na hear wetin dey happen. so oni of ife say wetin papa tell im mama tell am for dream as e see im mama say e go dey there for am e go dey fight for am spiritually say all these oloris so e go fight make dem no dey carry juju dey come palace come to dey disturb for palace say e go fight di battle for kabiyesi say make kabiyesi no worry spiritually physically e go dey there dey fight am for dem for kabiyesi so my uh, my people, dem say kabiyesi um come as he see those things he can't see say na real life when e be say it is a mama come for me come meet him. you know for real life so he no know say na dream so as he wake up I make am come dey surprise say na for dream na him mama come meet him. come dey tell him all those things say e go help and fight all those people women when they do different kind of juju say e go fight for for kabiyesi well well so my correct people, we all we know how caviarcy take love im how caviarcy take dey celebrate her so the whole is where Imama tell am for dream so caviarcy don't take a step make e for do so my correct people, as only of ife mama as e don't see am for dream so I e be say according to caviarcy say I e be say palace dey for serious trouble because is you know any dream when he see when he foresee mama he hardly see am e no dey take mama they play you understand You know say Kabiyesi dey always they celebrate him mama Mother's Day e dey celebrator on the day when the mama take get RIP e dey celebrate am so na im make am Kabiyesi take this dream very very serious e no play with that and he go is going to take action very big action I be see one take towards the dream when he see right now so and the dream he con call his papa he con tell him. say see the dream when he dream take see him mama nobody can be your mama except your mother except your mother only.